radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana hashize amezi atandatu igihe twahimbazaga umunsi wa noheli nabateguriye ikiganiro nabagejejeho nzirikana amagambo ya nyiricyubahiro karidinari w'u rwanda antoine kambanda yari yabwiye abakirisitu ku munsi wa noheli ko noheli ari umunsi w'abana ko bagomba gukundwa bakarerwa bakabera imana icyo kiganiro agasaro kaburaga cyasuzaga umwaka nagihariye abana abana bakuze badafite ababyeyi abo bana baje hano mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka ababyeyi babo barimo na joseline uwamahoro ndamuharira igice kinini cy'ikiganiro impamvu ni ukumufasha kwandika amateka ye mashya kuko yari amaze imyaka makumyabiri n'itanu abyifuza yari amaze imyaka makumyabiri n'itanu atandukanye na nyina nyina nawe ntiyari azi ko umwana we akiriho aramubonye iki kiganiro kandi ngituye ababyeyi mwese mugira ubuntu mukarera abana nk'ikiremwa mubakunda mukabaramira mukabakuza umwe muri mwe ukwiye amashimwe y'umwihariko ni dona marilene mukayiranga niwe wareze joseline w'amahoro
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero nabibabwiraga mu kanya joseline uwamahoro ari mu bana na hari ikiganiro mu gihe cya noheli inkuru y'umwana w'igitambambuga wagarutse mu rwanda yizera kuzabona nyina ukwizera kukamubera inkingi y'ubuzima ndifuza ko mwongera mukamwumva atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa masaka akagari ka kimo umudugudu wa kabeza yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha nyina serafine kayitesi ambwira ko akomoka i gashora mu cyahoze ari kigali ngari abakuze mberwa na masenge gusa nyine sinari mbizi ko uwo masenge atari we mama ubwo nyine ngiye nshakenge ngenda mbimenya nuko ko ntiyifite amakuru ko mama wanjye ari umunyarwanda ari nuko kwandika umurundi nuko nigira inama yo kuzajya gushakisha nyine mama wanjye ariko narashakishije ahantu hose twagiye muri croix rouge twagiye kuri radiyo ahantu hose ariko twarashakishije turaheba gusa amakuru wenda nari mfite nuko nari nzi ko umuntu wanjye yitwaga kayitesi serafina akaba yari atuye ahantu bitaga idashora muri kigali ngari rero nagerageje gushakisha ahantu hose banavuge se ko kigali umuzi w'agashora ari nini ukaba uzi izina rya mama wawe gusa nta abo bavukana uzi nta wa mama wabo uzi se twabigenza dute turakomeza tugashakisha biranga nyine kugeza na n'ubu ngubu ubwo rero numvise agasaro kaburaga ni ukuntu abantu bagenda babonana n'ababo hashize igihe kinini cyane avuga ati nanjye wazashakishayo numva ko koko namubona umuntu ntigeze ngira amahirwe yo kuba nabona isura ye nkareba nanjye byibuze ko nabasha kuba none se joseline uwo ushaka ni mama wawe gusa cyangwa urashaka na papa wawe papa wanjye we nigeze kumubona ariko ntabwo urebye ndashaka mama cyane ko papa we ntimuziho ariko mama we niwe ntaziho na gatoya
papa wawe muhuye wigeze umubaza amakuru ya mama wawe
eee narayamubajije ariko nyine kubera ko nari nkiri mutoya hari n'ibintu iyo umwana akiri mutoya atitaho cyane ngo yangiye nyine ko yigendeye aramunsigira kubera ko twabaga muri tanzania yarigendeye arakunsigira ariko nta kindi ntabirenzije n'ibyo ahandi yange gusa ko ari uw'igashoro muri kigali ngari imbere n'iryo zina gusa aho muri tanzania yavuye akagaruka mu rwanda akagusigira papa wawe ni akahe gace ka tanzania kubera ko nari nkiri mutoya twabaga ahantu mu nkambi niba nibuka neza hitwaga hari ahitwaga irukore niba ari irukore hafi aho hari inkambi ya rukore hakaba n'inkambi ya benako yari nini cyane wari mu yihe muri zo uko ari ebyiri
nabaga irukore gusa nabaga irukore niho twabonaga na papa gusa uwo masenge nabwiye wanduraga yabaga hitwaga ibumashi niba nibuka neza hanyuma se mama wawe yagusigiye papa wawe amubwira ko yigendeye yisubiriye mu rwanda oya mama yashakaga kuntwara kubera ko nyine yashakaga ngo kuntwara akanjyana nyine akanyeka papa nyine uko papa yakatabishakaga yiga yiga umugambi niko nabyita anjyana kwa masenge atabizi noneho uwo masenge kubera ko nyine yari atuye aho ngaho ibumasi niho yanjyanye niho aba ariho njya kubona n'ubwo mama wanjye arigendera
agasaro kaburaga kabonetse
maze gusaba abumva ijwi rya amerika gushyira hamwe tugashakira umubyeyi joseline uw'amahoro umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika jeanne pomusene kagabe utuye i gashora yarabyumvise asanga amuzi ndetse ajya kumureba kugira ngo amenye niba ari we koko navuganye nawe atuye mu karere ka bugesera umurenge wa rweru akagari ka batima umudugudu wa kamudusi kagabe jean de pomuseni kazi neza ku ijwi ry'amerika yego yego kagabe ni wowe wumvise amakuru y'uyu mwana uw'amahoro joseline ashakisha umubyeyi we umaze kuyumva wumvise uwo ashakisha umuzi
maze kubikurikirana numvise hari umuntu duturanye witwa kayitesi serafina yego
hanyuma ndamusanga njya kumubaza ko hari umwana yaba yarabuze w'umukobwa akusubiza ngo iki
ambwira ko hari umwana yashize muri tanzania ariko ngo yamusiganye na se isha yaramutwaye amujyana kwa nyirasenge yego
hanyuma ngo yashaka kumuhungukana ubwo ishe yanga ko amuzana ajya kumuhisha kwa nyirasenge nyina araza amusigaye
yamusize atamwanze ari uko gusa se yanze ko amutahana
ntabwo ntabwo yari amwanza rwose ngo nawe yagize agahinda ko kuba asize umwana wiwe ariko ishari yari agiye kumuhisha kwa nyirasenge
wowe se uko wari wumvise uwo mwana avuga ku ijwi ry'amerika ukumva n'ibyo nyina uwo nita nyina magingo aya kayitesi wumvaga bifitanye isano wumvaga ari umwana n'umubyeyi
yewe kubera ikiganiro nkunda kugikurikirana buri munsi buri munsi yego
rero numvise bavuze ngo ngo arashakisha nyina witwa kayitesi serafina wahoze atuye muri komine gashora yego ndavuga n'ubundi kubera ko ariho yahoze atuye reka nje kumubaza numve koko nisanga atari byo ubwo ndabyihorera yego ubwo ngize amahirwe arambwira ati rwose nabuze umwana umwana wanjye namusize muri tanzania namusize ntamwaze ati n'ubu nari nzi ko yanapfuye hanyuma rero ubwo nimero yawe ntayo twabonaga icyo abikoze kubera ko hari abantu bafite ziriya telefone za simatifone yego twanagiye kureba umuntu ufite simatifone tujya kuri yutube dusubira ku kiganiro ni nabwo nabonye deresi neza z'aho umukobwa yaba ari yego hanyuma rero nimero yawe kubera ko ntayo twagiraga kubera nkunda gukurikirana ijwi rya amerika ikiganiro isatu basumba akunda gucishaho cy'urubyiruko yego baba bavuzemo nimero ashyizeho nimero ya telefone ubwo mba ndayanditse mwandikira akamesaje aho kugira ngo azamuze nawe hanyuma ndebe uko uwo mukobwa twazabona akanimero kiwe urakoze cyane ubu wabonye koko ni nyina wa joseline uw'amahoro josephine kayitesi ibimenyetso umpaye bihuye n'amakuru twari dufite ubu ngubu ahasigaye ni ukugira ngo tubahuze bashobore kumenyana bahure nk'umwana ah, n'umubyeyi ariko nagira ngo ngushimire byimazeyo wowe kimwe n'abandi banyarwanda benshi bagira uruhare rukomeye muri kino kiganiro agasaro kaburaga bacyumva kenshi bigatuma bashobora gutanga amakuru atuma dushobora kubona abo twabuze ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima bwana kagabe jean pomuseni aho namwe turabashimira ubwitange mugira rwose nari uko nabona nimero yawe murakoze kabisa
agasaro kaburaga
umubyeyi umaze imyaka makumyabiri n'itanu atabona umwana we akeka ko ashobora kuba atakiriho yakika imirimo akakirwa na radiyo ijwi rya amerika imubwira ko umwana we ariho kandi ko amushaka yifuza kumubona abyakira ate kayitesi serafine namusanze igashura antegereje mubwira inkuru nziza nabuze umwana w'umukobwa muburira aho bita tanzania ubwo rero kumubura papa yiwe yari umurundi genda umuyaga igihe cyarageze cyo gutaha mu rwanda papa wiwe aramunyaka amushyira nyirasenge twabaga ahantu mu nkambi ya rukore amujyana aho bita mu nkambi ya rumasa ubwo rero amaze kumujyana yari afite imyaka ine ndataha nza mu rwanda igihe umuturanyi wawe jeanne pomuseni kagabe yazaga kukureba akakubwira ko agufitiye amakuru y'umwana wawe joseline w'amahoro ugushaka akakubwira ko yabyumvise eh, mu kiganiro agasaro kaburaga wabyakiriye ute byarandenze ahubwo byaransanze kuko naje kujya kwa gitifu ngo ndebe yuko hari icyo yamfasha gitifu w'umurenge birangira byanze ubu ngubu ikintu nari ntegereje nyine navugaga ati imana yatumye abasha kuvuga abo duturanye bakamwumva izabasha no kumwereka nyine umukobwa wawe yitwa uwamahoro joseline joseline iryo zina ni wowe ni wowe warimwise yitwaga ndayisenga joseline uwamahoro mwaryongeyeho nyuma
ubwo ni papa yiwe byongeyeho kuko yamujyanye nyine mu burundi urumva hari umwana muto cyane yari afite imyaka ine twari tanzaniya nawe ubundi twamwitaga ndayisenga joseline ubu se witeguye ute kuba wahura nawe Mm, ndumva byandenga kanezereza cyane umva mbese mwana mwijuru simbizi Mm. nta makuru ye wigeze wongera kumenya kuva wamusiga muri tanzania nta kindi wamenye
nari nzi ko yapfuye ntabwo nari nzi bitekereza wari uzi ko yapfuye
Mm, mu kiganiro se bigeze bakubwira ko hari umuntu wamutoraguye akamurera ubu akaba amufite amutunze nk'umwana we
icyo kiganiro cyumvishije uwo muturanyi Mm.
ambwira yuko hari umuntu wamutoraguye avuga ati cyama byibuze nkareba yuko nabona n'aho nginga umusaya hari ahantu nyine nawe urumva umwana utagira nyina umwana utagira se byabamucanze nyine Mm.
kandi icyo kiganiro ntabwo nigeze ntiyumvira ariko uwo ni umwana wanjye uwo mwana wawe reka mushake muhamagare muguhe muvugane ningira rurema n'uwo mubyeyi wamureze nawe araba ahari nawe muguhe muvugane ugume hafi
birumvikana ko joseline uwamahoro ariwe wamenyeshejwe mbere inkuru nziza mbinyujije ku mubyeyi umurera dona marlene mu kayiranga kugira ngo amutegure basangire ibyishimo ahasigaye ngiye kubahuza umwana na nyina bamaze imyaka makumyabiri n'itanu batabonana umwana yari afite imyaka ine igihe batandukanaga igihe kirageze
we joseline ni venuste nshimimana ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ntabyumvise duherukana mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize mu gihe cya noheli n'ubunani ushakisha mama wawe yego nagira ngo rero nkubwire ko uwo wari utegereje iyi myaka yose mama wawe uko wamushatse uko wamumbwiye namubonye sinzi ndi kumva wagira ngo harimo nk'inzozi z'ubugeraho nkakanguka ntabwo ndi kubyumva neza ntabwo urimo byumva neza ibi ndumva wagira ngo ni inzozi ahari Mm.
nshobora kuba ndimo ndarota noneho reka ngufashe kurota
Mm.
reka ngufashe kurota noneho mama wawe muzane hano mu kiganiro tudatinze mama wawe muzane mu kiganiro hanyuma muganire gato madamu kayitesi igashora muri aho muraho neza
umukobwa wawe w'amahoro ari hano kuri telefone ngaho mubyeyi suhuza umwana wawe Eveline Mm.
Eveline ndi kukumva
muraho
ngaho neza
ngewe mama wawe washatse imyaka myinshi ukamubura uri kumva Ngira ko- ndi kukumva nagira ngo nkubwire yuko nabanje kwitonda afata igihe gihagije kugira ngo umenye koko niba ari we mama wawe amakuru kuba yambwiye nasanze ariyo nakoze iperereza ryanjye ryimbitse nsanga ni mama wawe niyo mpamvu niyemeje kubahuza birumvikana yuko nanone ntabwo nabyumva ko mama wawe umubonye ariko nguyu mama wawe akaba wundi banza ufate igihe utekereze wiyakire ubundi niba hari n'ikibazo ushaka kumubaza ukimubaze nawe umusuhuze aya mbere na mbere nda- nda- ndabashimira mwebwe kubera ko ndi kumva ari ibintu by'ibitangaza hari niba mukorana n'imana bwa hafi ntabwo ndi kubyumva neza ukuntu igihe kingana imyaka yose makumyabiri n'ingaya yose umuntu ahantu hose nashakishije ariko umuntu yabagezaho ikibazo bigahita bikunda nta n'igihe cy'umwaka giciyemo mbere na mbere sinzi niba nabona nuko mbashimira ni ukuri urakoze cyane mwarakoze cyane ubanza no kuvuga ngo murakoze bidahagije sinzi irindi jambo nshobora gukoresha urakoze gushima Ariko- nawe ubishimirwe ndabashimiye cyane wenda ikibazo numva namubaza arabizi ko nitwa joseline madamu kayitesi amazina ya- wamuhaye ni ayahe yitwaga ndayisenga joseline Hmm?
yitwaga ndayisenga joseline eee oke ndabyibutse urumva ko kari nari nzi ko wapfuye utakiriho ariko kumva uwa- mwarakoze ikiganiro ku itariki eshatu hari umuturanyi nyine waje kumva ko ari umwana uri kuganira avuga amazina araza arambwira ariko nanjye ntabwo nabyemeye yuko waba ukiriho kuko papa wawe yapfuye akiri muto ufite imyaka ine tunabaraga rero ko ukiriho ariko ubu sinzi ukuntu nabivuga yewe numva bindeye
wagiye mfite imyaka ine
Eh, yakunyatse ufite imyaka ine mba ikera kera mfite byinshi byo kukubaza ariko ni ukuri nshimishijwe no kumva ko nanjye eh, sinzi sinzi Mm, ndumva ndumva ntazi mm.
wenda nzapfa tubonanye ubu twabonanye ntako imana itabigize ntabwo bizatinda u- urabyumva umukobwa wawe yabuze amagambo asobanura ibyishimo afite ku mutima afite akanyamuneza afite ubwuzu afite ukwibaza eh, anashyira imana imbere nkawe w'umubyeyi kuba wumvise ijwi eh, ry'icyo gitambambuga wasize muri tanzania dore hashize imyaka igera kuri makumyabiri n'itanu umusize eh, ukaba umwumva avuga ubu ngubu mbwira urumva umeze ute aho ngaho wicaye eh, u- u- uri ku gitereko
birabaye nge nakubwese ndumva bindenze kubona usize umwana ni nkaho aba akiri ku ibere ukamwumva angana gutyo ntabwo nabona uko mbivuga sinabona uko mbivuga
birandenze cyane
hari abandi bana benshi batagize amahirwe yo kubona ababyeyi babarera wawe eh, w'amahoro yanyuze muri byinshi agatima karamusubiza iwabo ataha gushaka asubira i rwanda arara rubunda abura aho ajya aza kubona umubyeyi umurera aramukuza n'ubu bari kumwe uwo mubyeyi wakurereye akagukuriza uwo mubyeyi we wamubwira yahe magambo umva yarakoze mwana w'umwibi yarakoze n'imana yarabibonye kandi icyo yakoze n'urugamba yarwanye yumva ko yamuteye ari umwana muto cyane ukeneye kugerwa akamurera ari ukuvuga ngo mpemba ntabwo nabona icyo namurunga uretse imana yo mu ijuru we yonyine joseline ayo magambo mama wakubyaye abwiye umubyeyi wakureze ayakuye ku mutima wowe uyakiriye ute urumva akunyuze ibi ndabyishimiye ariko mbere na mbere njye rwose ndumva nishimiye kuba mubonye nyuma y'igihe kinini ariko ndumva ntabona ni ukuri ntabwo nabona amagambo nkoresha kugira ngo mushimire wowe birahumura kuko birahagije Mm.
birandenze ndetse sinzi ko nabivuga
komera bira- shimira imana kandi ushimire n'abantu barimo benshi nk'uko twaganiraga icyo gihe impuruza twayitangiye rimwe dusaba abantu bose bumva ijwi rya amerika kudutabara kudufasha kugira ngo tugukure mu gahinda warimo tugushakire umubyeyi ntabwo ari igikorwa cyanjye jyenyine ni igikorwa cy'abanyarwanda benshi bumva ijwi rya amerika barikunda kandi bafasha iki kiganiro agasaro kabura gakugera ku cyo kiyemeje cyo guhoza mwebwe no guhoza imiryango yabuze abana eh, yabuze ababo eh, bakiriho bakiri ahantu hatazwi batazwi ko ariho bari abo bose abo bose eh, tukagenda twongera kubafasha kugira ngo bagire ubuzima bwuzuye bwo kumenya aho bakomoka nawe rero ushimire abo bose ushimira umubyeyi wakureze akagukuza akakugezaho akagufasha yamwara kumwe mu kiganiro hanyuma ushimire n'imana yakuragiye eh, kugeza ubu none se uw'amahoro uwo mubyeyi muri kumwe ari hafi ko mushaka sinkwambura ijambo hari ikindi washaka kuvuga mbere y'uko mpuha uwo mubyeyi
Eh, wenda icyo nashakaga kuvuga mbere na mbere nyine ndabashimira pe ndabashimira kubera ko nkurikije ukuntu nakuze nanone nkaba nanjye wenda ngiye muri sosiyete ubwo byageze hari n'ibibazo ese nanjye ntabwo naravutse nk'abandi bana ariko umfashije mu by'ukuri muramfashije ibi bya amerika mbashije nanjye ku- kubona ikintu wenda gikomeye ndawumenye ko ariho ariko nta kindi navuga usibye guhora nshimira imana ku bwawe kuko nk'uko izina ryawe riri nta kindi navuga usibye kuvuga ngo murakoze kandi imana ikomeze ibayobore mu byo mukora byose kandi wenda ikindi navuga ni uko mbonye ko ibi bintu ari ukuri koko ntago n'abandi bose icyo nabashishikariza ni uko nabo babigerageza kuko gira- murakora pe murakora ntabwo ari ibintu wenda byo muri filime cyangwa inkuru mpimbano Mm.
oya nkurikije ibibayeho nk'ukuntu nari naracaye icyizere Mm.
mbonye neza koko koko ijwi rya amerika rirashimye reka nze mubahe urakoze cyane
alo uyalo
eh, uraho mubyeyi mwiza
muraho nameze mute duherukana mu minsi mikuru ya noheli abanyarwanda bumva ijwi rya amerika barakwibuka Eh, tuganira amaze Yego.
kuganira n'umwana w'amahoro eh, joseline washakaga umubyeyi Yego.
we utubwira ko eh, nta kindi umwifuriza ko wifuza ko yazagira imana agahura na nyina yashakaga rwose none rero nagira ngo nguhe icyo nawe ugomba kuba wifuza ngo uhuze n'umubyeyi nkawe umubyeyi wabyaye joseline umubyeyi warereye none nagira ngo eh, muguhe musuhuzanye gatoya dufite iminota ine bambye ko dufite iminota ine reka tuyifate musuhuzanye Ah, kayitesi josephine uri hafi uracyanyumvura uracyari mu kiganiro
Eh, nguyu umubyeyi wakurereye mu kanya wambwiraga amagambo noneho ndamuguhaye ngaho mwibwirire ikikuri ku mutima
nkaho wa mubyeyi wanoreye umwana ukamurera aho ntari ukahaba muraho muraho yesu yewe yewe mwarakoze mwarakoze ngewe ku bwanjye numvishije bindenge numva nta kintu nabashimira yesu imana yo mu ijuru yababaye hafi mukanderera aho nta rindi mukahaba yego mwarakoze imana izabaho umugisha
yego urakoze kudusabira umugisha icyo twifuzaga ni ukukumenya henota arakoze cyane tuzamushimira hari by'umwihariko kuko akoze ibintu bikomeye Eh, ikindi nakubwira ni uko joseline turi kumwe mu mwana uraho ntabwo yandagaye rwose imana yaradufashije ari aho ameze neza tuzishimira no kukubona ibindi wenda muzabiganira ati ibikomere byinshi ariko ikintu nzagerageza kumwumvisha ni uko mama ari mama njye ntabwo ibindi byose ahari tuzikenera kukubona mu biganire kandi ndabifuriza ibyiza murakoze
nagira ngo nongere ngushimire mbikuye ku mutima ngushimire nk'uko nabivuze ubushize kandi nkunda kwivuga hano mu kiganiro agasaro kaburaga urukundo urugwiro nk'umubyeyi wagize ugifite nakubwiraga ko urerera imana ukarerera n'u rwanda warereye na kayitesi uwo mutima uzawuhorane mu kayiranga uzabyara uheke nta kindi nakwifuriza uzakomeze uba umubyeyi ukwiriye iryo zina koko kayitesi nawe ndagushimira kuba utaribagiwe umwana wawe wari uzi ko atakiriho ariho yakubwiye yuko yakomeretse cyane ndagusaba kugira ngo uzamugenze buhoro uzamuhe urukundo atabonye muri iki gihe mutari kumwe nawe w'amahoro joseline ndagushimira ubwizige n'urukundo ufite no kuba warahisemo kuza ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ukatwizera ugafatanya natwe kugira ngo tugufashe mwese ndabashimiye kandi mbifurije amahoro n'amahirwe murakoze cyane denise ibintu dukoreye ntabwo tuzabyibagirwa nibyo tugahora tugushimira rwose madamu kayiranga urakoze ni wowe ukwiye gushimirwa by'ikirenga ni wowe wagize urukundo rudashyikirwa ni wowe watoye uwo mwana joseline w'amahoro uramurera uramukunda uramugorora umugeza aho ageze magingo aya wambaye hafi kuva yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umubyeyi we uramufasha waje nawe hano mu kiganiro none n'ubu wagarutse kugira ngo usuhuze mama wa josiane kandi umuhumurize umubwire ko umwana we ari amahoro nagira ngo nsabe abumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya baguhe amashyi y'umutima uri imfura ntibirandenze ariko birashimishije cyane kayitesi nawe ngaho ukomereye Eh, murakoze imana ibaha umugisha ikomeze ibongerera ubutwari bwo ku- kuvura abakomeretse ibikomere bikagabanyuka pe joseline nawe ndagira ngo ngusezereho umurimo wanjye ni hano urangiriye ahasigaye naho imana ariko ndagusaba nawe kuzashyiraho eh, akawe ndakwifuriza amahoro n'amahirwe ndakwifuriza kuzagira ibyishimo nk'uko wabyifuzaga birushijeho yego buri munsi natwe turabashimiye cyane kandi rwose none dukomeza ibahe imbaraga mu byo mukora kuko akazi mukora nta kibuzi mukora kuko umuzika byawe sinzi niba n'umuntu yabona n'icyo yishyura ariko turabashimiye cyane mwarakoze kandi rwose turinge uko n'imana nawe ibona umunsi mushyiraho kandi tukajya ibahembera ibyiza mukora kuko ntacyo twabona tubahemba murakoze cyane agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga turi mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa wari igisekeramwanzi w'imyaka itatu yarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari umwe rukumbi ababyeyi be bamaze kwicwa bari batuye ahitwa inyarufunzo muri butamwa abo ni ingabire imakurata na sengiyumva selisitini uwo mwana umutoni wa se delphine bahimbaga amafubo yatowe n'umusamaritan'i aramuhungana bagera mu nkambi ya nyarushishi rwa nkuba niho batandukaniye uwo mwana umubereye nyirasenge ari we niyo twagira anne marie aramushaka atuye mu mudugudu wa kabacuzi akagari ka ntungo umurenge wa mwurire akarere ka rwamagana naje mu kiganiro agasaro kaburaga kuko nawe gikomeje kucyumva kuva kera kigitangira nkumva mubasha guhuza aba- ababyeyi n'abana none se wowe ninde ushakisha mwaburaniye he mwaburanye gute ndarangisha umwana wa mukuru wanjye wari utuye ahantu bi- bitaga i butamwa kera yego ubu hitwa mu murenge wa mageragere uwo mwana rero ababyeyi be bamaze gupfa hari abantu bamutoye baramuhungana abo bantu bamutoye ni bande ni umu- ni umupapa witwa kayibanda n'umudamu we niba- nibo bari bamuhunganye noneho bageze ahantu bita ku rushashi hari hari inkambi bayicumbikamo habara iminsi noneho ibi- ibi- haza gukubita ibisasu byinshi Hmm.
nuko batatanye n'uwo mwana rero bamuhura batyo ariko amaku- amakuru naje kumenya Hmm.
ni uko uwo mwana hari undi mukecuru wikomerekerana ariko ntabashije kuvugana nawe Hmm.
nawe wari utuye aho ngaho ibutamu nyarufunzo Mhm.
wagiye kuzana umwana we muri oroserina yabaga ahantu muri zayire ahantu ngo bi- bitaga niba ari indosho mu ngo muri oroserina yahabaga y'abana niho yaje kubona rero uwo mwana ariko ngo aranamusaba baramubwira bati ntabwo twamuguha nta nta kintu cy'isano mufitanye dusubire inyuma gato mbere yuko tugera indosho uwo mwana yitwa nde umwana yi- yi- yitwaga umutoni wa sederifina ariko bakundaga kumwita amafu uyu mugabo w'umugiraneza wamubonye ababyeyi be bamaze kwitaba imana akamuhungana kugera ku rushashi kayibanda umbwiye yaba akiriho aracyariho rwose atuye he atuye i mageragere ahantu bita urugendabari ni hafi ya nyarufunzo hariya bari batuye mbere I- ni hafi ya nyarufunzo rwose ni ukwambuka akantu k'agashanga gatoya ugahita ugera aho atuye wigeze uganira nawe no no mu cyumweru gishize twaravuganye ndimo kumubwira nti hari ikiganiro cyitwa Gasaro- saro kaburaga gica ku ijwi rya amerika ntinaranditse mbasaba kunshakira wa mwana ariko ntabwo baransubiza arambwira ati nibiba ngombwa rwose uzabahe na nimero yanjye mbasobanurire byose uko byagenze
ndifuza kuvugana na kayibanda ariko hagati aho uwo mubyeyi wagiye gushaka umwana we mu kigo cy'imfubyi kiri indosho yakubwiye ko yamubonye akamumenya yari amuzi Eh, yari amuzi kuko bari baturanye yari aturanye na- n'ababyeyi be yari amubonye aramumenya ariko nyine urumva ntiya- ntiyabashije kuba yamuzana ni ndetse kayibanda rero ubundi twabivuganagaho yego mubwira nti umfashyire nimero za merisiyana ndebe ukuntu namubaza amakuru rwose ambwira amakuru ya nyayo arambwira ati nzagerageza kuzishaka kuko ntabwo bagituranye neza birumvikana ko hari amakuru akenewe kuri merisiyana hakaba n'amakuru ah, ufite ariko nanjye nkeneye kuzuza nahabwa na kayibanda hagati aho nyibutsa papa w'umutoni wa severifine nyakwigendera yitwaga nde yitwaga nsengiyumva celestin birumvikana ko abantu bumva ijwi ry'amerika mba mbaza ibyo bibazo byose kugira ngo bifashe buri wese utwumva muri kano kanya kumva umwana dushakisha uwo ari we Eh, yego uwaba rero yari azi nsengiyumva nyakwigendera nsengiyumva celestin na ingabire makurata bari bafite umwana warokotse eh, umutoni wa se delphine mafubo waba yaramubonye mu kigo cy'imfubyi cyari indosho ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubu ngubu niwe waduha amakuru yihutirwa kugeza ubu ariko se wowe tuvugana magingo aya ana mariya niyo twagira ubwo uri nyirasenge eh, wa delphina nubwo bwose ugishaka merisiyana mu makuru wahawe na kayibanda ninde muntu ushobora kuba yaravanye uriya mwana hariya ku rushashi akamuhungana yewe uwo musaza nawe avuga ko atamuzi avuga ko ibisasu byakubise bagahita batatana bamwe bagahunga ukwabo uwo mwana ngo akamushakisha mu bantu benshi akamubura ntabwo bazi mu by'ukuri umuntu waba yaramugejeje muri muri kongo amakuru yongeye kumenya kuko uwo musaza yagerageje gufatanya na mama intambara irangiye bajya muri seyiseri hariya za kuruwaruje mu kiyovu yego
Ah, bajyayo baratanga amazina barashakisha ariko nta gisubizo bigeze babona ubwo rero ntabwo ntabwo tuzi ukuntu yaba yarageze muri kongo niba ari umugiraneza w'umunyempuro wakabonye wenda akavuga ati aka kana asiga mu nzira niba wenda ari imiryango ifasha abantu wenda ya- yakabonye nka za kuruwa ruje kakajyana nta- nta- nta makuru mbifiteho umutoni wa se yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane yari yavutse muri mirongo icyenda yari afite hagati y'imyaka itatu n'igice n'ine uramwibuka neza delphine umutoni wa se ari umwana w'igisekeramwanzi uramwibuka neza ku buryo wamumbwira ndamwibuka cyane yari umwana wiraburaga cyane Mhm, wari ufite uruhanga rw'amasoso manini agera inyuma mhm.
wagiraga amaso wari wari ufite n'amaso manini N'ama- n'amaguru yendaga kuba nka ntere paranteze mu gakeya yego Eh, nuko yari a- nuko yari ameze yari afite ba nyirasenge bitwaga ba musabye imana Mhm.
bari bari aho hafi ye ba se wabo bitwaga ba Loyizi ariko bose nta bakiriho umuryango wara- warazimye wo kwasi ukomera amafubo ashobora kuba akiriho nta kandi kantu wibuka eh, nk'imanzi yari afite ahantu nta kantu wibuka Eh, nta kandi kantu muzuje nibuka ndi kuko nanjye nari mfitemo imyaka nka cumi n'ine cyangwa cumi n'itanu urumva yari umwana narutaga ariko ndamwibuka uko yasaga Mm.
ariko ndumva nta nta kandi kantu muziho keretse kuba ari umwana nyine wariraburaga cyane Wa- n'amaso rwose manini mbere y'uko nkureka mu masegonda make dusigaranye nubwo bwose yaba atakumva kubera uko ururimi rw'ikinyarwanda atarwumva nzamusobanurira nimubona Eh, ni iki kintu kikuri ku mutima nka nyirasenge umaranye iyi myaka makumyabiri n'umunani ufite ushaka kumubwira ariko unagisangiza bumva ikiganiro agasaro kaburaga niba mafuba nyimba rwose nkagira ngo mubwire yuko tumukunda cyane mu muryango wo kwa nyina wasigaye nkagira ngo mubwire ko afite ba nyina wabo afite na ba nyirarume basigaye ndetse nuko na nyi- na nyirakuru tubyara nyina aracyariho ndagira ngo mubwire rwose niba nyumva ko tumukunda cyane kandi ko tumubonye twaba tugize umu- umugisha kuko yaba ari umwana uje gucikura umuryango umuryango we iwabo wazimye delphine aho yaba ari hose haba mu bihugu by'uburayi na amerika haba na afurika eh, y'uburengerazuba niyo yaba yaragarutse mu burasirazuba Ah, uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga twifuza kumubonamo nongere ngushimire wowe ana mariya niyo twagira umaze imyaka makumyabiri n'umunani wizera kandi utegereje ni n'amezi atari make utegereje hano kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira kuba waragize kwihangana ukomeze utegereze wizeye imana ibaha umugisha ku bw'ubwitange muhorana rwose iyo numvise kino kiganiro nkumva abo mwahuje amarangamutima aransaba rwose nkaba- nkumva ko mu- muri abantu beza imana izajya ibaha umugisha cyane urakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona kuva intambara yatangira mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda hagati y'ingabo za fpr inkotanyi zari zateye zivuye muri uganda n'iza leta y'u rwanda y'icyo gihe abaturage bari batuye mu makomini ya muvumba yo mu mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze abandi barishwe abana basigara ari imfubyi abagira neza barabagoboka nk'umuryango w'ababikira b'abakarikita bafashaga imfubyi kubona ababyeyi bazirera bakazikuza nguko uko Ghislaine Nyirarukundo yatandukanye na musaza we ari nitwe Benedicta Polo washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu kugeza ubu ntibarabonana eh, kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho nawe azi ko uriho mukabaho mutabonana biri mu nkuru ibabaje ya nyirarukundo uri mu karere ka gicumbi mu kagari ka kamutora umudugudu wa kamutora yatugejejeho mu kwezi kwa kabiri mu gihe cy'intambara twabuze ababyeyi dusigara tura- turi abana babiri uwo nguwo nashaka gushakisha ubanze y'igihugu dusigara turerwa ni- no mu yindi miryango baradufata turangije kubura ababyeyi ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe n'ababikira b'abakarikuta ingarama bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu bugande noneho ndangije nshakisha udukuru nandika kuri aderese njya mu babikira ingarama bibiri na cumi na rimwe oya, bibiri na cumi na kabiri ngiye mu babikira ingarama ba- bamfa- baramfasha bareba mu bana bafashe mu mu nkambi ingarama barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu ndayizana nyizanye nibwo manseri yabishatse mu bitabo byabo arambwira ngo uwo mwana arimo amadirese y'aho aherereye nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo igezeyo baraduhamagara bampamagaye turavugana bambwira ko umwana ari aho barambwira ngo nyuma ya bazamuzana aze kudusura bavuze ngo aze kudusura turategereza ko bazongera kuduhamagara ya nimero baduhamagaje nicemo ariko aderese yabo bari baduhaye yose nari nyifite kuko amvirope byagaragara ko yageze iyo twe twabandikira ntibadusubize none se uwo musaza wawe yitwa nde yitwaga ari nitwe apolo ubu se yitwa nde ubu bamwise jeunesse oreriye ngo yaje kubatizwa bamwita benedicto ari nitwe benedicto none se ko numva umpaye amazina menshi turafata yahi tureka yahi niyo abamanseri barebye mu myirondoro bafite baba ariyo baduha nuko natwe turayandika papa yitwaga mpozayo mama yitwaga kanyagara amakuru ufite y'igihe yaba yaragereye mu Bubiligi na yahe icyenda na gatatu ngo nibwo yageze muri belgique niyo tariki bamwadoguse mirongo icyenda na gatatu ya mbere z'ukwa kane igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu an belgique mbese kuki bamujyanye wowe bakagusiga ngewe yarankurikiraga mu- uwo ni musaza wanjye yarankurikiraga twese turi abana mama yaratubyaye aducutayo tukiri dutoya ubwo rero umu- umumama wakoraga muri umuntu uza muri santere nutirisiyoneri niwe umbwira ati weho ti wari urimo gakuru nawe niwe waje kumfata ara- arinkuma atarashaka arampeka anjyana iwabo arandera uwo mumanseri abamanseri b'abakarikuta nabo bakoreraga aho ngaho ingarama bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya nuko nyuma nibwo namenye ubwo amakuru nyafite ko ari abo b'amanseri bamujyanye ubwo ndaje guca akenge reka njye kubabaza amakuru wenda niba yarapfuye batubwira ko yapfuye niba ariho ati wenda nabwo twashobora kumenya amakuru ko yaba ariho ariko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya ni uko mbifata gutyo Giseline Nyihera Rukundo ngushimye cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe Arinitwe Apollo Benedict ushobora kuba ari mu Birigi mu mujyi wa Charny Erge cyangwa se yarahinduye dore hashize imyaka myinshi cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu Birigi muri myaka za mirongo cyenda na gatatu benshi benshi muri bo Imana yarabaragiye ndizera rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza nongere ngushimire cyane kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga gira amahoro yego yego urakoze kandi namwe imana bakomeze ibahe umugisha
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu gusoza iki kiganiro ndifuza kwakira umukecuru w'imyaka mirongo irindwi n'ine yari afite cumi n'ibiri u rwanda rubona ubwigenge ari nawo mwaka yavuye i bugande aho yavukiye aza mu rwanda yaje arihatiwe asiga ababyeyi be n'umuryango we yitwa kabagande gaudensiya ise yari atuye ahitwa karungu mu karere ka masaka akitwa kagegera na nyina akaba mukangwije kabagande gaudensi yatuye mu murenge wa kigali umudugudu wa karama akagari kanyabugugu yari amaze iminsi yandikiye ijwi ry'amerika ndamuhamagara dore uko yanyakiriye ndabaramutsa ni kabagande tuvugana kabagande uraho ngewe nitwa venuste nshimiyimana ndi ku ijwi rya amerika
muraho muraho muraho wamfura we urakomeye ndaho ndaho wamfura ya mama we uraho ndakomeye wa mubyeyi we yo urakoze wamfura we yewe data we numva kuvuga nka nyabuturo mama wambyaye we imana ishimwe imana ishimwe kuva duhuye ni ukuri yego kuva duhuje ni ukuri urumva ye karame yaragushatse mbura inzira nacamwo nkabaririza mbura ahantu nanyura mbura inzira mbura uwo nasobanuza ubu bw'unyumva ubu ndi umukecuru mfite imyaka igera muri mirongo inani urumva yego ubwo noneho rero nkaba mfite abantu b'abavandimwe banjye b'ababyeyi nataye muri bugande yego navuyeho muri za mirongo itandatu na kabiri yeee
nabura muri za mirongo itandatu na kabiri ubwo noneho kuva ubwo nagera mu rwanda ubwo gihe nyine kabaka waho yari atwirukanye kuko niho navukiye yeee ubwo rero nkaba nashakaga wenda nzibaza ni wenda nabona akantu wenda na kamwe kaba karasigaye numva najyaga ntega amatwi ijwi rya amerika nkaritega amatwi nuko noneho nkumva riranshimishije nkumva nshimishijwe n'akariya gasaro kaburaga yego ndanabakunda cyane cyane rwose nibyo
ndabakunda nta n'indi radiyo nkunda gucuranga keretse iyo hagiye mu giswahili cyangwa ibindi birenze
oya ni byiza noneho rwose
rero nkumva nkumva ukuntu uvuga nkumva ukuntu ushakisha abantu baburanye n'ababo yego
none se wagira ngo nguhe amakuru y'abo bantu nicyo nari nguhamagariye wa mubyeyi we iyo umuntu adushatse eh, nongere nkwisegureho bisaba gutinda gato kubera ko muba muri benshi mushakisha abanyu tukagenda tubakira ko buri wese aje adusanga none rero ni wowe wari ugezweho ndavuga nti reka nguhamagare muri kano kanya tuganire mbwira amakuru y'abantu bawe Mm.
ushakisha ndakurasa ku ntego rero yego abantu nshaka Mm.
cyakora mama we namusizeyo ariko ubu ntakiriho kuko nanjye ndebye ingano yanjye yego na ba mama wacu nabasize na ba marume ubu ndumva batakiriho ariko babayeho wenda umwe namusize ahantu bita rusana yitwaga gitegetse Mhm.
n'umugabo we patirike Mm.
Eh, undi namusize ahantu bita cyashumu nawe yitwaga kambunda umugabo we niba yitwaga tiyuni tiyuni noneho nkaba hari akandi kana ka gikenyetse twajyaga kungana ariko ko narakabitaga kitwa mukarutwaye naho mama wanjye rero we yitwaga mukangwije noneho ngewe rero nkaba kabagande mwene kagegera ubwo rero abo bantu niba wenda hari akasigaye hari n'undi hari n'undi bitaga agafaranga ntabwo ngabo wenda niba hari n'umuryango waba warasigaye ndumva nababona nakumvikana nabo wenda nturiranyije nabo wenda hari umuryango wabo waba warasigaye tugahuzanya tugahamagarana ndi mu marembera ariko wenda ariko wenda bibaye byiza nagenda numvikanye nabo mvuganye nabo oya buretse buretse kugenda komera ku buzima utegereze ubanze urebe ko twabona umwe mu mu muryango wawe waba warasigaye ndahera ku byo umbwiye birumvikana ko ari papa wawe kagegera ari mama wawe mukangwije uko bimbwira barasa naho bashobora kuba baratabarutse batakiriho papa yarapfuye papa yarapfuye nawe yapfuye ashaje amaze kugira imyaka ahari niba ngo ari ijana niba ari nangahe simbizi ni byiza yapfuye nyuma y'intambara ariko na mama ni uko kuko ariko nabonaga mama ariwe mutoya kuko navuyeyo mfite imyaka cumi n'ibiri none se bariya ba mama wanyu uvuga ari ikitegetse ari na kambunda ndetse n'agafaranga na mukarukwaye ni abantu bane ariko nagira ngo numve icyo mupfana none se ari gafaranga ari mukarukwaya ari kitegetse mukarukwaya
ari na kambunda abo mupfana iki umwe umwe gafaranga mupfana iki gafaranga yari musaza wabo ni marume naho se mukarukwaya mukarukwaya yari umwana wa gitegetse yari n'umuna wanjye gutwe twapfa tuby'imbere itegetse azindimwe na kambunda na na mukangwezi hanyuma mukarukwaya akaba umwana bakitegetse none rero buriya twashakira kuri bariya bana bakiri batoya wasanga buriya mukarukwaya akiriho ariko nta kivuga yuko ko na kitegetse atariho nta kivuga ko uriya nyoko wanyu kambunda atakiriho bashobora kuba bakiriho ubwo rero unyibukije neza aho mwari mutuye urumva wavuye bugana ufite imyaka cumi n'ibiri ni kera ariko uhibuke neza uhanyibutse kugira ngo ijwi ry'amerika rirumvikana muri uganda kuri icyiciro tuba turi kuri efemu abantu baratwumva neza ku buryo uwakumva yavuga ati umuntu namumenye ndamuzi none usiga umusaza papa wawe kagegera yari atuye he muri mirongo itandatu na kabiri aho ngaho nyine yari atenda na hareba gutyo ndacyahinduka ni ahantu bita karungi igomborora igomborora niba ari masaka niba ari karungu naho yego eee ni karungu icyo nibuka ni umurenge
ntacyo bitwaye karungu harahagije naho se kitegetse we ndumva unamwibuka cyane we yaratuye he yaratuye rusana yaratuye rusana naho se gafaranga we yaratuye he we yari nk'imbuyerezi yari umuntu w'imbuyerezi ariko yabanaga na bakuru be na nyina na nyina yari akiriho na nyina wabo nyogokuru wacu yari akiriho none se wa mubyeyi we kabagande nyuma y'intambara muri mirongo cyenda na kane nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu rwanda jenoside yakorewe abatutsi irangiye hari abantu bari barahunze bagarutse mu rwanda baturutse iyo za uganda hari n'abaturutse mu bindi bihugu hirya no hino nta muntu wigeze ataha avuye iyo za uganda ngo umurebe unamubaza amakuru akubwira ati i masaka hameze gutya dore bene wanyu ko nabasize ari nabo nabonye nta muntu wigeze ubona reka reka none se ko muri kigali muri kigali kandi nyine aho twaje twiyubikira ni ahantu bita imarenga n'ibya kayenzi za gitaramo iyo ngiyo yego ndetse niho nitwa ngo nakomotse narongoye kigali n'ubu niwe nsazi ahubwo se hari n'undi umugabo wanjye nyine wandongoye nawe yagiye muri mirongo irindwi na gatatu yitwa munyakazi wanditse uyenzi na nyina nyirabagore yego umugabo nawe yagiye atyo agenda amahera niba yaba ariho niba ataba ariho simbizi ndetse muri abo bose sinabura n'umwe wenda eh, tubonana nawe yagiye agiye i bugande yagiye agiye i bugande ambwira ko agiye i bugande hari- hari agatembo yari yakoze nuko agenda ahunga Hmm.
ubwo habyarimana habyarimana akijya aho akijya ku ngoma agiye ntiyagaruka yagiye ntiyagaruka ntabwo yasubije amaso inyuma mwese ntiyigeze yanakohereza ka telegaramu kera boherezaga za telegaramu n'abana yasigiye barashize wa mwuka n'abana yasigiye barashize asigaje inkike inkike nawe yarapfuye ubona yasize inkike hasigaye mpore mm, abo wagombye kuba ufite wiyambaza uba afite hafi bari i bugande ariko ntabwo uzi aho baherereye nizera nkomeje ko ijwi ry'amerika kubera ububasha rifite bwo kugera kure rigera ku bantu benshi kandi nk'uko wambwiye murikurikira muri benshi abantu batwumva muri kano kanya uwaba azi munyakazi ni umuhungu wa ndikuyeze wari warashakanye na na nyina kabagande nyirabagore wamumenya ndetse nawe aramutse akiriho hashize imyaka myinshi ariko nta wamenya ashobora kuba akiriho ashobora no kuba yarasize abyaye yarabwiye umwana we ko yasize umuryango mu rwanda Eh, yaratanze izina ryawe wakumva uwitwa munyakazi wari utuye i kayenzi ka gitarama wari washakanye na kabaganda wavuye mu rwanda mirongo irindwi na gatatu akajya uganda Eh, aramutse amumenye ubwo nawe yatubwira ariko cyane cyane eh, turashaka abavandimwe ba kabagande turashaka ba nyina wabo turashaka kitegetse na kambunda turashaka umwana wa kitegetse ariwe mukarukwaya tugashaka mukarukwaya mukarukwaya turashaka kandi na gafaranga wibutse yuko uh, wowe kabagande papa wawe yitwaga kagegera na mama wawe akitwa mukarugwije abantu babamenya bari batuye i masaka muri uganda baturutse muri uganda bahabaye bahakuriye abamenya uwo muryango muzafashe uyu mubyeyi ari mu rwanda ntabwo ashaka kuva kuri iyi si atamenye ko ahasize umuryango uza muzungura none hari ikindi wumva kambwiye ko ndabizi ubwo ukunda ijwi rya amerika wari ukumbuye kugira ngo tuvugane hari icyo nibagiwe kukubaza hari icyo wifuza kongeraho cyadufasha kugira ngo umuryango wawe uboneke Mm, muri abo bose rwose icyo nifuza ashaka kongeraho nibura nifuza yuko nabona wenda n'akantu baba barasize kakakoresha uko kashoboye agakoresha uko ashoboye inomero zanjye ukazi- ukazimuha yego noneho akazampamagara wenda tukabonana cyangwa se tukavugana rwose naba nishimye nakwishima cyane bihagije Mm.
kandi nabasengera ku mana mwamfurama ngaho rero ukomeze usabe cyane kugira ngo iyo mana izagufashe ikube hafi eh, ibe hafi n'umuryango wawe nugira imana ntuzabura n'umwe ntazabura akazaza kukureba ngaho ukomere ugire amahoro
yego mama murakoze mwamfurama
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje nongere nshimire mwebwe mwese mwampamagaye mukampa amakuru yatumye joseline uwamahoro abona umubyeyi we cyane cyane jeanne pomisene kagabe inshuti y'ijwi ry'amerika ntukiri inshuti gusa ahubwo ubu uzatubera ambasaderi aho utuye n'aho ugenda hose nawe dona marilene mukayiranga urwo rukundo n'urugwiro ugaragariza umuntu cyane cyane utishoboye urakaruhorana agasaro kaburaga ni ikiganiro kibagarurira icyizere cy'ubuzima no kubaho ni umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika n'akagaruka mwari kumwe na venuste nshimiyimana